Barcumaaf waliin teessan nagaa VOA afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan. Kan caqasuu jirtan tun qophii bitootes 28tiif 29ti. Waan dhiyootan hojjanne akka tokko irra deebineetiin isanitti himna. Waan guyyaa boqonnaatiif isanii qopheessin waan dhiyootan hojjanne keessaa akka tokko keessaa fiffilleetiin isanitti himna. An soraa lakeeti. Ministiitiin fayyaa Itoophiyaa nama milkeetti vaayirasii koronaatiin shakkan qorachuu jirti. Nama dhibbi shaniif torbaatamii jaha keessaa dhibbi shaniif shantamii shanitti homa irratti hin argine nagaan baane. Haga ammaatti Itoophiyaatti nam kudhanii jahatti dhukkuba kan qabe jechuudha. Muktaar Jabaalin nu erge.
Ministiitiin fayyaa hawaasaa ibsa beeksisetti tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf sakatta'iinsi balbaloota seensaa biyyattii hundarratti taasifamaatiniin jiru cimeetiniin fufeetiniin jira jedha hanga ammaatitti. namoota kuma dhibba ja'aa fi kuma ja'atamii saddeetii fi dhibba afurii fi torbaatamii ja'a irratti sakatta'iinsi hoowwa qaamaa dhibee koronaatii fi iboolaa adda baaseetiniin beeksisuudhaa danda'u kan taasifame yoo ta'u isaan kanniin keessaa namoonni kuma kudha lamaaf dhibba lamaaf afurtamii shanii biyyoota vaayirasiin koronaa irratti gabaafame keessaa kanneen dhufan ta'uu beeksisan namoonni gama Itoophiyaa seenan kuma tokkoo fi dhibba sagaliif digdamii sadi ta'an turtii isaanii guyyaa kudha afurii shakkii koronaarraa erga adda baafamanii xumurataniin booda walaba ta'uun isaanii waan barameef hawaasatti makamuu kan beeksise Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa yeroo ammaa kanatti namoota kuma tokkoo fi dhibba torbaa fi torbaatamii lama ta'an irratti ammoo hordoffiin guyyoota kudha afuriif taasifamu akka itti fufeetiniin jiru ta'uu dubbatan daayireektarri ol aanaan Inistiitichaa Dr. Eebbaa Abaate hanga ammaatitti walumaa gala namoonni dhibba shanii fi torbaatamii ja'a vaayirasii koronaatiin shakkaman qorannaan laaboraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u dhibba shanii fi shantamii shan kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasicharraa walaba ta'uun kan beekame yoo ta'u sagalan isaanii ammoo bu'aa qorannaa eeggataatiin jiru jedhan Dr. Eebbaan ምርመራው እየተደረገ ያለው ከኤርፖርት በጥርጣሬ የሚመጡ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም።
Qorannaan kun kan taasifamaatiin jiru namoota kallattiin buufata xiyyaaraan dhufan qofaa miti namoota kamuu haalli fayyaa isaanii mallattoo walfakkaataa agarsiisan hundaaf qorannaa taasifamaa jira dabalataanis namoota nama vaayirasichaan qabame waliin qunnamtii qabaataatiniin turan fayyaa yoo ta'anillee qorannaan walfakkaataan ni taasifamaa fi hojiin kaleessa irraa jalqabne ammoo dhaabbileen fayyaa finfinnee keessatti argaman hunduu namoota kamuu rakkoo dhukkuba qaamolee hargansuu qaban samuunni isaanii fudhatameetiniin qorannaan akka taasifamuuf murteeffamee hojitti galamee jira jedhan Dr. Eebbaan. Dhiheessiilee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaa danda'an kanneen akka uffata afaanii funyaanii fi haguuggii harkaa dhaabbilee federaalaa dhibba tokkoo fi kudha lama ta'aniif raabsamuu kan ibse Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata dhimma baqataa fi namoota baqaa deebi'anii wajjin ta'uudhaanillee mooraa baqattootaa keessatti akka vaayirasiin koronaa miidhaa hin geessifneef waliin hojjetamaatiniin jira jedhan. Meeshaaleen yaalaa kanaan dura tamsaafamaniitiniin turan keessaa dabalataanis haguggiin afaanii funyaanii miileena lamaa ol ta'u naannoleedhaaf raabsamuu isaa kan beeksisan Dr. Eebbaan hubannaa hawaasaa dhimma tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti jiru. dabaluudhaaf jecha maxxansaalee poostaraa kuma shantama maxxansa biroosharaa kuma dhibba lamaa fi kanneen biroollee naannolee hundaafuu ergamaa kan jiran yoo ta'u deeggarsi naannolee waliin hojjetamullee dabalataan itti fufa jedhan አሁን ባለው የበሽታ ስርጭት ሂደት ላይ በተለይ አስቀድሞ ከፍተኛ የላቦራቶሪ ምርመራ ማድረግ ወሳኝነት አለው ሀለ ኢትሰ ዲቤ አመ ጅሩ ከናን ቆረና ላቦራቶሪ ታሲሱ ሙርቴሳደ ሀንቂናሌ ገመ ከናን ጅረን ፍሩ ኢረቲ ሆጂን ጉዳን ሆጀተማትኒን ጅራ ሆጂ ላቦራቶሪ በበልሱ ሆጀታትኒን ጅራ የሮ ዲሆ ኬሰቲ dhaabbileen lama qophii isaanii xumuraniitiniin hojiitti galu jennee abdanna hojii kana gama godinaaleettillee babal'isnee cimsineetiniin itti fufna jedhan Dr. Eebbaan. Erga labsiin tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf harka dhiqachuu labsameen booda hojiin harka dhiqachuu guutuu biyyaa akkaataa jedhamutti kaka'umsaa fi haala gaariirra kan jiru ta'ullee addaan fageenya hawaasaa eeguu irratti garuu hanqinaaleen akka jiru taajabamuu dubbatan Dr. Eebbaan keessattiyyuu erga waltajjiin sadarkaa biyyaatti akka hin taasifamne jedhameen booda bakka garagaraatti waltajjiin taasifamuu dubbatamaatiniin kan jiruu fi odeeffannoo qabaachuu isaanii kan kaasan Dr. Eebbaan waltajjiileen akka kanaa hawaasa walitti qabanii fi gaaga'ama guddaadhaaf geessisuudhaa malan kan dhaabbachuu qaban ta'uu akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waan guyyaa boqonnaatiif isanii qopheessin waan dhiyootaan hojjanne keessaa tokko keessa fiffilleetiin isanitti himna. Bulchooti paartii badhaadhinaa vaayirasii koronaa kanallee jedhan hin dhabne Oromiyaa fuula hedduutti namni dhibba hedduu horaaf walitti amanitti ajandaa paartii isaanii mari'achiisuu jiranii jedhan. Mariin akkanaa tuniin fuula hedduu taa'uu jirti. Odoo himaan paartii badhaadhinaa obbo Awwaaluu Abdii ammoo tuniin dhara. Paartiin teen karoora mootummaatiif waan koronaa vaayirasii koronaa barsiisuu jirti. Jijjiirame maan keessa akka jiruuf waan akka kanam odeeffannoo uummataa kennuu jirti malee waan ajanda ofii barsiifachuutti hin jirtu jedha. Akka jechuun obbo Awwaaluu akka horeen to'annoo vaayirasii koronaa kun karoora baafteen nam kudhan yaaga nam diddama malee nama walitti qabameetiin suniyyuu gargar faffagaatee mari'achuu danda malee nama akkaan hedduu walitti haamanii jechuun tun dharaa jedha booranaaf guji keessaa namtu dubbifne warra mariitan keessa ol keessa tokko nama bulee horaati nu dubbifne.
horii buleeraa waamee korsabbeeta faayidanii warroota paartii hundee jarree fi barattoota yuunivarsiitii keessaa eebbifamtanii waamaa jedhanii akkasiin waamanii achi danda'e machiin baane nam gara dhibsa giyoolitti biyya lamaaf leenjiin hondanii nam gara dhibsa giyoolitti hirmaate bulooraatti koolejii barsiisotaa irratti ta'aa oole.
Eenyutu san mari'achiis maal mari'attan?
Namni mari'achiisee abbaa ta'anii dandanaa fa'a nageessa duduubee fa'a wanni mari'atanii tokkoffaa ilaamuun badhaadhinni maal akka ta'e paartiin oromoo immoo amantoota maal akka taatee waan maal akka godhuu jiru lammaan maanguddaa akka jiru waan akkas akkas jechuudha. Walumaa galaatti waan filannoo kan irratti akka paartiin ligiin hin dabarree barsiisa kan ta'e kan mootummaa hin dabru yoo immoo carraa ta'e dabartee jennu akka barsiisa tokkotti illee dabartee lakka paartiin suniyyuu oromoos walii galuu hin dandeenyee fi
waan dhiba kanafaa waan keessaa akka namni walitti gobbachuu malleefa gargarii qaatataafa waan dhiba kanaa wanni dubbatan faan jirti.
Wanni tokko illee jirtu poolisii Oromiyaa nan eegaa gudiinsi wanni hin godhamaa namni hunduu wajjin duudee waan tokko eegannoo tokko hin godhamu. Gargaarri waan tokko walakkaa baanii biyya guutuu namni baay'ee waltajjii walumaan ciisan nama wanni eegannoo tokko illee hin godhamu jiru biyya kaleessa galgal duratti waan akka saabunaaf bishaanii balbalata qopheessanii hidhatanii sun malee eegumsi tokkollee wanni godhamu jiran jiru wanni waan sun godhamu hin jiru.
Namni waggaa gaafatee jechuun dhiba akkanaan laf dhufee jedhanii dhukkubii naannoo sun keessa mul'achuullee baatu. Itoophiyaa eegis insilaatu waan qilleensaan deemaati wanni nami gagaafatu waan jirti.
Wanni gaafatanii jirti dhukkuba gaafatte sun dhukkubi lafa dhufe jedhanii akkamii wanna kana hin taatu jedhanii gaafatanii nama dhaladuuf malee agarraa wanni biyya keenya keessa hin babal'anne sodaan guddoon akkas hin jirtu jedhanii akkas tataa'an namni immoo gaafata akkamii seenee namni dura hin biyya laatu nama hirnaan jedhama.
Ati nam taabulee horaa sun keessa oolti guyyaa lamaanuu.
Biyya lamaanuu keessa oolee.
Fulaa dhibiitti fulaa marii akkana tanfaa maan dhageetti.
Mariin akkana kun akka dhamitti qorni timetti akka baay'ee isaan jedhanitti deebiin deemti ammaan dura karaa dammaa teettee irraan shaashamanne teettee irraan buloora dhuftee goodiin booranaatii fi goodiin hojii amaatu waliin taa'e hundi dhufaanuma hortaa'u jiranii fuula gariitti immoo nan barsiifnaa jedhanii Afrikaan haallee walirraan fagaatanii akkasuma ta'anii mayaa'u jiran.
Akkamnaan jettee taatee ogeessa fayyaati HO yookaan PHO Public Health Officer tana barattee dhiba kan sodaadheetiin nama hin qaddee taa'ee jettee maal nama gorsuuf eegsila.
Tokko akkuma kunuunsuun ministeera biyyattii dubbachuu namni walgahii wanni adda addaa sa'aatii amma kanatti yaa'amuu qabdu dhukkubii awurooppaa fi mirkaayyuu akkan darsafuun yookiis kana dhufee namni kun hedduun darfa ambulaa rakkoo fiduu waan danda'uu fi namni dhuftuun furuun jiru takka feeguu wanni guddoo waan jedhu.
Bowwaluun ammoo paartiin badhaadhinaa sagantaa mataa ofii paartii ofii nan barsiifachaa jirti jechaan dharaa jedha. Sagantaa namni itti jiran kun karoora mootummaan bulchooti isaa jalqaba haga gubbaatti marroo marroon yaamee mari'achiisaa jira. Qara itti gaafatamtoota gugurdoo itti aanee itti gaafatamtoota jiddu galeessatti amma ammoo bulchoota gandaatiif nama gargaraatiif wal mari'atanii jedha.
Inni irratti mari'atan immoo sagantaa paartii yookaan immoo ittiin bulmaata yookaan immoo kan biroo kan biroo hin taane walumaa galatti haala amma biyyattiin keessa jiru wal qabatee dabalataan immoo gaggeessitoota maqalaajii warra hojii irratti raawwii gaarii qaban hin qabne gama gama raawwii hojiillee itti gaggeeffamu jenneeti kan gaggeeffamaa jiru. Uummanni haala amma qabatamaa biyya keessa jirtu kana beekee mootummaa jira dhaabbatee dhaabbatee dhaabbatee akka inni deeggaruu danda'uuf kan yaadamee gaggeeffamaa jira. Akka carraa ta'e kakkamsa'idna balaa vaayirasii koronaa fi mirkanaa'ee walirra bu'e. Karaan ittiin namni keenya odeeffannoo argatu biyya kana keessatti maddeen odeeffannoo jennee kan naannu kan akka reediyoo televiizhinii uummata keenya hunda bira ga'uu baachuu danda'a. Gaaffii odeeffannootu jira. Amala haala qabanni vaayirasicha kanaallee matammaa bisaaf rakkoo guddaa waan ta'eef dhiibbisitoota keenya kan tokkoffaa akkaataa kallattii koree ittiin bakka kan ta'in vaayirasii koronaa akka biyyaatti dhaabbatee muummicha ministeeraatiin hogganamaa jiru kun kallattii hin taa'in waltajjii gugurdaa hin taane waltajjii baay'ee xiqqaa ta'e. kan immoo qindoomina ogeessota fayyaatiif biiroo fayyaatiin hooggatan lakkoofsi isaa kudhanii kudha shanii haga digdamaa kan caalle akka ta'u kallattiin taa'ee karaa kana hojiin hojjetamaatii jira yeroo ammaa kanatti.
Fakkeen bulee horaa tokko yoo fudhanneetiin jennaan dhufe nama itti gaafatamtoota qofaa miti namni dhibba sadii haga dhibba afurii akkum jiru nu ka barsiisanii akka nuun jedhanitti jechuudha karooruun paartii barsiifan. Ayyee.
Maaliif jennaan dookumentiin gadi bu'ee jira ka paartii odoo hin taane akka carraa ta'e kan mootummaa karoora mootummaa ture akka akkuma jirutti kaase balaa kanaa walirra waan dhufe akkam goonee dhimma kana carraatti geeddarra geggeessuma gaafata wareegama gaafata karaa inni darbuun hin beekamu kanaaf dursa geggeessaa kenna sirri barsiifne sana booda immoo galchinee mana mana hojii booda geggeeffamu karaa ofii jannaa qabuun duula geggeeffamu keessatti geggeessaan ga'ee isaa qabuu danda'uuf leenjii geggeeffamaa jirudha.
Abbo Awwal irra dhaamsu tokko barbaannam bakka bu'aa paartii badhaadhinnaati yoo walga'iin akkasii jiraate taate. Iyyootti gaafatamtoota keessan yookaan ammoo kaabineen teessanillee taanaan yookaan bulchootii gandaa bulchootii aanaa ka godinaallee taanaan yoo walga'ii gugurdoo akkasii geggeessuu jiran taate maal jettaan ammaan tan obbo Awwalu.
Rakkoo akka biyyaatti dhufe waan ta'eef rakkoo kana karaa duula addaatiin keessaa ba'uuf dhageeffachuun kallattii kennan fudhachuun hojii jechuun kanaan ala ta'e immoo tarkaanfii araarama hin qabne haga hidhaatti fudhachuun waan hin oolle kanaaf immoo qaamoleen dhimmi laallatu kallattiin kennamee poolisii raayyaa ittisa biyyaa uummannis fiiqii isaaniin kan akka galmaan ga'u godhameeti jira.
Namni gammaa bulchiinsi seera cabsitee jedhamee himatame yookaan ammoo tanaan adabam faan jira.
nama gammaa gabaasni ga'een tarkaaffiin sirreeffamaa fudhanne baay'een isaa naannoo amaaraa fi akkuma dhagenneen maaliif akka akkas jedhan gaafanneerra tokkoffaa akka jarraa ta'e isaanillee kallattii cabsanii odoo hin taane waltajjii maniinsaa irratti walitti waamanii akka waan bakka takka oranteessinii kennuu waan akkasiitu ture sanillee bakkumatti akka sirreessanii fi gaafatanii akka kallattii koreen biyyaalessaa ittisa balaa kanaa kallattiin isaanii qofaan akka raawwatan walii galamee karatti akka deemu godhameera.
Yoo fakkeenyaaf bulchiinsi seer koreen to'annoo vaayirasii koronaa baafte cabse bulchiinsi gandaan lee ta'u ka jiddu galeessaan lee ta'u ummati yoo argeetin yoo wal ga'ii yaaman yoo of eeggannoo saniin tolchin taate yoo bishaan harkaa saniin kennin taate yookaan ammoo gargar faffagaadhaa tataa isaniin hin jedhin taate yoo waan akkanaa dhageettan nutti himaa. poolisiitti hima jettaniitu uummata waan himuu waan ammaan tanitti himnu fa'a maan nuun jette obbo Awwaluu nutti hima jette waan nuu dhaamtu fa'a qabda.
Balaan amma akka addunyaa deessa akka biyyaatti gani kun baay'ee hamaadha sodaachisaa lubbuu namoota kumaatamaa galaafataa jira. Asirratti qoosaan jedhamu tokko illee hin jiru kallattiin ta'ee jira. Yeroo ammaa kana keessatti qaamni kallattii ta'e kanaan dhalaa gocha akkanaa raawwatu abbaanni akkanaa raawwatu jiraannaan maqaan isaa jibiraatiin laallama akkasiinatti. Leenjiin kunillee qaamolee inni laallatuun keessattuu ogummaa ogeessi fayyaa qaamolee fayyaa dhimma akka hordofamu ofeeggannaa achi jedhamu hunda akka godhamuu qabu bakka oola san qofa odoo hin taane isin bakka bulchiisitti manneen nyaataatti walqixxuqqii fi inni garaagaraa kun addaan sabeen isaa karaa taa'isan akka gaggeeffamuu danda'u jedhu kallattiin taa'ee akka gadi bu'u godhamee jira isa hordofamaa jira koreen keenya soorannee dhimma kana ilaalaa jira amma qabatamaa ittiin dura ga'ee hin jiru wanni nu dura ga'ee jiraate kan irratti turtaa fi araarama hin qabne gama keenyaan kan fudhanne ta'uu isaati akka paartiititti akka mootummaatitti illee paartii qofaa miti itti gaafatamummaa dachaa ofirraa qabna qaamni kana fixee jiraate araarama tokko malee tarkaanfiin irra fudhatamaa jennee gama kenna.
Kanaafuu uummatilleen waan akkana yoo argeetin bulchiinsi seera cabsoo jiraata taate nama adoo poolisiin achi hin jiraatinu bishaan harkaan dhiqatan adoo hin jiraatinu walitti gobbisee nam teessisee seera koree to'annoo vaayirasii seera seera jarii baas nam cabsii jiraannaan gabaasuu hin danda'u uummati.
Abbaa fedhillee taanaan gabaasuun dirqama isaati. Garuu carraa kanaa warri daldala siyaasaatii fi waan hin jirre ololaa jirantu jira yeroo ammaa kanatti akkasiin godinaa walga'ii mootummaan waamu dhaginaa maalii warri akkas jedhanii gamtaa uummataa warri hin qabne jiran warri dhuunfaa ofii fi tajaajila intarneetii fi waan gara garaa warri ofii qaban qaamni biraallee warra waan qabu itti fakkaatutu jira. Baay'een waltajjiin kun waltajjii gaaffii odeeffannoo uummanni keenya qabu ittiin guunu jennee keenya kana irratti hojjechaa jira. Amma kallattiin jiru yoo xiqqaate nama shanii fi kanaa gadi yoo jira gaanfittinneessaadha kallattiin taa'ee jiru. Duula waraana amma vaayirasii kanarra geggeeffamu kun waltajjiin miti baay'een isaa manaa manatti hojii geggeeffamuudha gandaa gandatti hojii geggeeffamuudha. Isin gandi mataan isaa gandoolee mataan isaa kwaaraantiin fudhachuu qaban. Namni kwaaraantiin fudhachuu qabu bakka jiru. Olii gadi sosochoo dhiiseetiin jechuu kanaaf warri dantaa uummataa takka hin qabne warri fayyaa uummataatiif dantaa hin qabne fi carraa kanaaf jihaasa isaanii kufee daldala biraa barbaadan waamicha maali akkasiin godina akkasiin godina maarree maarree warri jijjiiran jijjiiramu karaa kanaan odoo hin taane mootummaan amma booda gidduu kana keessa walgahii waamamullee jiraate walgahiin giddugalli isaa dhibee kana akka ittisuu dandeenya sunillee ganda ganda irratti sunillee gooti irratti sunillee karaa kallattii of eeggannaa mootummaa fi ministeerri fayyaa kaa'e qofaan hojii gaggeeffamuu kun karaa kanaan beekamee qaamoleen kamiyyuu yoo waamicha illee gaggeessan yoo waamamanillee warri waamullee kana giddugala godhateet gaggeessuu qabaa kan jedhu ergaa qabna.
Koreen to'annoo vaayirasii koronaa kun seerii dhibiin warri baasa lamaa sadeen tokko itti dabaloo taane taane taane waan jennu.
koreen waan baay'ee baasee jira tokko walgahiin gurguddaan akka hin barbaachifne kallattiin taa'ee jira yoo jiraatillee warrabii dhoorga karaa jedheen bahee jira lammaffaa immoo qulqullinni isaanii akka eegatan sadaffaa yoo walitti illee dhufan fageenya sooshaal distaans addaa faffagaatanii akka ta'an harka ofii akka dhiqatan qulqullinaan ofii akka eeggatan kallattii mootummaa fi keessattuu ministeerri fayyaa gadi buuse kana akka eeguu fi kabajuuf kabachiisuu danda'an kanarratti immoo qaamni nageenyaallee asirratti hojii isaa fudhatee itti galee hojii hojjechaa jira. Yuunivarsiitiin akka cufamee gara gahee galtu godhamee jira kun kallattii ta'e. Kana qofaa miti hojjetaa keessattuu Finfinnee fi naannoo kana jirullee akka manuma taa'ee yeroo murtoofnee fi hojii intarneetii fi karaa gara garaatiin akka hojjechuu danda'u kallattiin taa'ee jira. Waan baay'ee jala jala itti fufama wanti hojii baay'eetu hojjetamaara duula ittisa balaa kanaa wal qabatee.
Warra mariitan keessa ol keessa tokko nama bulee horaatiin dubbifne.
Horii bulee horaa waamamee kor-saddeeta faayidanii warroota paartii hin deeggarree fi barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamtanii waamaa jedhanii akkasiin waamanii achi danda'e machiin baane nam gara dhibba sadii olitti biyya lamaaf leenjii nu kennanii nam gara dhibba sadii olii hirmaate bulooraatti koolejii barsiisota irratti ta'aa oole.
Wanni tokko amma lakkoofsi itti kaasame namoota dhibba sadii aga afurii jedhamu kun lakkoofsi sun sirri. Lakkoofsi kun fakkeenyaaf aanaan bulee horaa ganda digdama hoo qabaate ganda digdamaa irraa kudhan yookaan kudha shanii yoo fuute dhibba sadii dhibba afurii ta'uu danda'a. Kun immoo bakka takka illee hin jechuu miti. Wal dhufeeti tiim tiim akkaataa kallattii koreen ittisa balaa vaayirasii koronaa biyyattii kaa'ee nama kudhanii haga digdamaa kan caalleen kutaa kutaatti qoqqooddatee addaa fageenya kallattii taayitan eeggatee kan ammoo olaantummaa koreen fayyaallee dhimmicha kana bakka isaan nyaatan irraa kaasee hanga bakka galeen jedhanii akka tansa'iinna kana inni saffisiisuu hin dandeenye karaa of eeggannaa qabuun gaggeeffamaa jira. Garuu kana darbee wanni godhamaa jiru yoo jira fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti waan akkasii arginee jirra, Kibbarra waan akkasii arginee jirra, hanga amma akka Oromiyaa wal gabaasuu hin jenne kan immoo tarkaanfii fudhannee jira. Kallattiin taa'anii jira. Tarkaanfii akka fudhatamu horradii humni ittisa kanaa izin karaa raayyaatti biyyaatti poolisiin illee kallattiin taa'ee jira. Kana kan godhu jiraannaan sirni nuti kun taphachuu qabaa. bakka nagaan akkasii jirutti yeroo akka ta'anii mul'atee yoo jiraate namni dhibba afurii aanaa irratti hin jira sirri garuu bakka takka hin jiru gareen adda qoodamee akka kanaaf tolutti gareen hundaa'ee hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaa.
Kanaafuu waan obbo Awwaluun jechaa jiru akkasitti namni dhibba sadii dhibba afurii bakka tokko ka'anii yoo qopheessan taate kun seera ala tarkaanfii fudhatamuu qabaa jechaa jira obbo Awwaluun.
gaaffii tokko malee.
Ayyo obbo Awwaluu abdii guddoo galateeffannaa walgahii irra ka'ee naan jette ulfaadhu guddoos galateeffadhu obbo Awwaluun nagaa keessa.
Ulfaadhu.
Ayyo ayyo.
Hotel Hola, Jote, Lufte. Ori Jote, Gompise. Echate, Walla, Kise. Kubana, Farrogete.
qophii bitootes 28tiif 29ti. Wanti tan hojjanne ak tokkir deebineetiin isanitti himna. Bilbilaaf intarneetiin godina horroo guduruu wallaggaa irra cituun odeeffannoo kooronaa qofaa miti misooma naannoollee dhufu nutti tolchitee jedhu harree lafaa nakor malkaa dubbise.
Tibbana hojiidhaaf gara godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu dhaqee yeroon turetti konkolaataa fe'iinsa uummataa nama 24 baatu irratti namoonni 50 haga 60 ta'an fe'amanii adeemu. Barcuma nama lamaan taa'amurra sadii ta'anii fi dhaabbatanii kan adeemanis gara hin qaban. Tootaan geejjibaa barcuma malee hin taa'inaa jedhus namootni akka jedhanitti sababa daandii mijataa hin taaneef boodas konkolaataa yookaan geejjiba argachuu waan hin dandeenyeef akkuma konkolaataan tootaa geejjibaa bira darbeen fiiganii dhaqanitti guutu. Foddaa banuuf ammoo awwaarri gommaa konkolaataa dhidhimsee gara samii ol ka'uun daandii arguu nama dhorku funyaan keenyatti nu namni dhukkubsaa jedhan namoonni tokko tokko karaan qilleensi ittiin seenu hin jiru foddaan banaa miti namni ukkaamamee dhuma dafqa ofirraa haqee sibiila konkolaataatti akkasumas uffata isaatti dibaa deema sababa dhukkeen kanatti uffatus gara hin qabu kan qufaus akkasuma akkuma konkolaataa irraa buuneen jiraattota amuruu magaalaa gamsaa jiraatan gaafadheen ture waa'ee weerara kooroonaa vaayirasii koovid kudha sagal jedhamee waamamuu hubannoo qabduun jedheen sababa guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa tokko tokkoon osoo dhageenyeeyyuu ittisuuf rakkisaadha jechuun dubbatu.
Konkolaataa tarrafaa jira. Jirra jennee odeessuuf hin dandeenyu nama. Maaliif ree? Sababa geejjibaa isa jedhamu kana geejjiba jechuun nu amma kuntaala dhabna namni nu eegus hin jiru namni nu argeerus hin jiru. Yeroo karaa deemu wal baannee makiinaa midhaan nu baatu makiinaa lama sadii taana namni makiina tokko keessaa bu'u. Innaasa kanaaf rakkina guddaa qabna. Dhukkubni kun nu argates waan itti dawwalannee nama argannu hin qabnu. Silkii inni torkiin hin jiru badeera. Kanaaf immoo mootummaan atattamantu dafee nu yaadate karaa inni torkii kana baay'ee bareedaadhaan jedhama.
Annu barsiisan jiru dagana aggaataamii televezyiiniitiin gidda dhaqeen dhaggeeffadhe malee asitti mabraatiis hin qabnu mabraatiin keenya amma inni fa'aa mannaa.
Akka naannoo kanatti hin dhufneef maal maal godhaa jedhanii televezyiiniirra.
Televezyiiniirra ammoo saamunaatiin harka keessan ni qadhaa jedhan waliin cabbaxiinaa jedhan walirraa fagaadhaa jedhan makiinaa tokko keessa yeroo adeemtanii walagga faaffotanii adeeminaa meetira sadii walirraa fagaadhaa jedhan. Gocha turuuti acha qabnee walirra dhaabanneeti kan nuti amuruu baana akkatti adeemnu qabu tiraanispoortii jaan qabne nuti walirratti yaabbamnee wal asiis bureenis yoo ta'e asiis amuroo ta'e baay'ee rakkinaan nuti adeemaa jirru. Jaatamii shan nama torbaatama ta'anii tan qixqitii tokko yaabbannee sokkinu. Isa tiraanispoortiin birrii jaatama nabseen keenya kufee duune jennee tu soddoraachuun nuti amuruu baanee kan deebinu ammeenyaa fi taanaan akkatti adeemnu dhabne baay'ee rakkanneerra nu. Kanarratti ni torkiin hin jiru dawwalannee immoo gaggaban oolu. Mootummichi nu yaadanne nu. Kanumayyuu immoo amma taanaan mootummichi amma atattamaanii nuu fi ni torkii kana nu gadhiisee fira keenyaaf fira keenyatti dawwalannee sicha deemana xeenaa xaabaatti yaadalamus saamunaa jedhamu kana kanas nu gadhiisee jennaan ittiin akka harka keenya dhiqannee akkatti tajaajila fudhannee annu barsiisummoo tajaajila nu laatanii akka isaan nu barsiisan hin barbaanne.
Maqaan koo Waggaarii Waaqayyaan jedhama jiraata godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa muruu gidduu kana akkuma beekamu akka addunyaatti dhukkuba kooroonaa vaayirasii jedhamuti addunyaa cinqaa jira nun odeeffannoo gaa argachuu bilbillee qaama mootummaa yookiin immoo qaama fayyaa keessaa namatti himannullee hin qabnu bilbilli hin jiru darbee immoo daandiin hin jiru ambulaansiin illee dhufee nu to'achuuf daandiin cicciteera badeera darbee immoo odeeffannoo gaa argachuudhaaf illee miidiyaa ibsa gaa hin qabnu bilbila manaasa jiruun illee namni inni achi bilbilee nu argachuu danda'a nun immoo dabarree bilbiluu hin dandeenye rakkina guddaa keessa jira qaamni mootummaa nu to'atu hin jiru namni nu ilaalu hin jiru gatamneera akkan jirretti jiraannan nama finfinnee tureetan dhufe wanti achitti ta'uuf wanta asitti ta'u immoo waliin argatu. Utuu dhukkubni kun naannoo keenya seene namni hin dhuma jechuudha akka jirutti. Maaliif odeeffannoo gahaan argan.
Hubannoon irra deddeebiin harka dhiqachuu fi aadaa harka wal qabatanii ol dubbisuu yeroodhaaf dhiisuu irrattis rakkoon jiraachuu kaasuu jiraattotni waa'ee 8335 toora odeeffannoo weerara kooroonaa vaayirasii ofirraa ittisuuf maloota dandeessisan irratti Itiyoo Teleekoom dabarsuu quba qabduu jennee kan gaafanneef deebiitti aanuu nuuf kennan.
8335 beektu?
Bilbila saamu hin beeku bilbila saamu.
Hin dhageenye sammuun isaan dhageenye. Tokko eenyu nu barsiisa. Amma hundumtuu wal cabbataa dhukkuba nuti rabbitti kadhannee jiraanna malee kan nu barsiises kan argines hin qabnu jechaa jirra. Maalirraa dhufe akka nu qabatu hin beeknu ta'um tokko iyyuu hin beeknu.
Obbo Nagaraa Fayisaa itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati. Komii jiraattotaa irratti deebii kennanii jiru. Dhabamuu neetwoorkii bilbilaarraa ka'u.
Tarii bilbilli barbaachisaadha jennee kan laallu odeeffannoo uummataan gahuuf natti fakkaata. Odeeffannoo uummataan gahuuf akka bilbila irratti dippeendii taanee hin jirru. Ogeessa hin qabna ogeessa sadarkaa godinaa irra jiru. Manaa kudha lama qabnu irratti ramannee jirra. Akkasumas hooggansi sadarkaa godinaa koree taaksii foorsii akka godinaatti karaa bulchaa walitti qabamuutiin kan inni kallattii kennamu ta'ee jira. Hooggansi kallattii fudhatee ba'eera. Kanaaf odeeffannoo uummataan gahu irratti bilbila irratti dhibbeenyi taanee hin jirru. Moobaayil fooniin addundumaatti hojjechuudhaa baate yoo fiksii yaadiin kun yookiin bilbilli waljirratti jiru kun hin jira. Kallattii sanaan kan nuyi deemnee odeeffannoo adda addaa laachaa jirru. Neetwoorkii gadhiisuu faana kan wal qabatu yaa'u beekamaadha waan ta'eef akka waajjira fayyaatti gaaffii gaafanneerus hin qabnu yaada dhiyeessineerus hin qabnu jechaadha.
Gorsoota of eeggannoo itiyoo telekoomiin kennaman argachuudhaaf hin dandeenyu. Utuma mallattoon isaa mul'ate immoo bilbilee saddeettamii sadii soddomii shan irratti himachuu hin dandeenyus kan isaan jedhan.
saddeettamii sadii soddomii shan irratti bakka neetwoorkiin hin jirre aanaa sadii irratti dhuguma hin danda'amu. Aanaa Abee Domboroo, aanaa Jaardagaa Jaartee fi aanaa Jimmaa Gannatii Amuruu. Amuruu paartii Agaamsaa irra hin jira. Aanaa sana irratti akkuma jedhan SMS teekistii gochuuf isaan rakkisuu danda'a. Aanaalee biraa irratti garuu kan akka Horroo, Abbaa Ijoommaan, Jimmaa Raalee neetwoorkii waan jiruuf baay'ee iddoo sanatti isaanii yaaddessu.
Eh, Agamsaatti manneen nyaataaf dhugaatii tokko tokko irratti akkasumas immoo bakkuma bunaa fi shaayiin nagadamuuttis akka eh, bakki harkatti dhiqataniif saamunaan qophaa'ee jiru argeen jira. Garuu hawaasni yeroo harka isaa dhiqatee dhaqee buna dhugu mul'atu harka wal qabatanii wal dubbisuun akkuma itti fufeetti jira. Kanaa wajjin wal qabatee hojiin hubannoo naannoo amma hin dhaqe kan hangeenye moo maalirraa kan kee namoonni amma hangeeyoonaa wanta kana dhukkuba kana xiqqeessanii ilaaluun kun geejjiba irrattis namoonni fe'amanii dhaabbatanii haalli ittiin adeemanis jira. Maalirraa kan kee wanti kun?
Okay, thank you. Naannaa xiqqeessanii dhaabbatte ammatti keezii riyaal ta'e waan hin argamneefis ta'uu danda'a. Rakkoo hojiirraa ka'anii xiqqeessanii ilaaluun jira. Akka godina kanaatti ilaallu namni miidiyaan hordofaa, reediyoodhaan hordofaa kanarratti dabalataan ogeessonni sadarkaa godinaa gad bu'anii tubii kennaa jiru. Garuu namni yeroo baay'ee haaluma aadaa amma ijasaa waa arguutti dhuguma kun jira jedhee ilaalcha akkasiitiin xiqqeessa ilaaluu hin danda'a. Garuu ammas kan nuyi gochaa jirru kallattii taa'e sana fudhannee amma tokko geejjibni baadiyyaa irraatii gara magaalaatti taasifamu akka inni xiqqaatuuf kallattii keenya keessa ramannee hooggansa ramanneeti kan nuyi jirru. Namni garuu hobii diteeyil ta'e akka inni argatuuf amma uummata hundaan bira ga'utti ammallee har'a ganama kaa'atee uummata tokko tokkoon bira ga'ee hobii natti kennamuu fi kilaasterii afuriin wal qoonneeti leenjii kennuuf kan nuyi qophaa'aa jirru. Mallattoolee dhukkuba sanaa akkaataan itti daddarbu maarraaf qusachuu akka inni qabu mana nama hundumaa akka inni ga'uu danda'u caasaa fayyaa sadarkaa godinaarraa kaasee amma gandaatti jiru fayyada. damnee itti deemaadha kan nuyi jirru. Naannoo harka dhiqannaatti amma takkaaf takkaatti bakka hundumaa wal geeraas jennee siif ibsuu baanne maajoriitii amma dhaabbilee misoomaa dhuunfaa ta'an kan akka baankii, manneen barnootaa, institushiniiwwan yuunivarsiitii, kolleejjii, hospitaalota, buufataalee fayyaa, manneen nyaataa fi bakkeewwan kana fakkaatanii waajjiraalee mootummaa hundumaa irratti harki dhiqannaa faasiliitii akka ta'u goonee jirra. Naannaa dhiyeessii meeshaalee faana kan wal qabatu dhaabbata meeshaa nu dhiyeessu ibsa DFS jechaadha. Damee naqqamtee deeggarsa konkolaataa akka nuuf laataniif qoodiis akka biirootti itti qabna. Akka isaan nu laatan keessumaa riskii guruup loorri jedhaman ogeeyyiin fayyaa ekspoos waan ta'eef namoota saspektir ta'anii gara hospitaalaatti dhufaniif jalqaba isaanii fakkaataa kamitti akka inni ga'uu danda'u har'allee kallattii keenyaatiin meeshaalee sana barbaachaa geessa godinaa gara giddu galeessaatti ol erginee jirra.
Bakka ibsaan itti babbaduu fi namni raadiyoo fi televezyiyoona irraa odeeffannoo hin arganne weerara vaayirasii kooroonaa koovid kudha sagal jedhamee waamu kanaa ilaalchisee odeeffannoo akka argatuuf irraa akka of eeggatuuf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
sagaleen akka biyyoolessaatti ergaa wal fakkaatu uummata hundaatiin ga'uu fi waraabamee nuu dhufee jira. Dhimma koronaa vaayirasii irratti jechaadha. Isaa fi ergaa ogeessi godinaa amma sanarratti leenjii of argaatii qabu karaa mini miidiyaa magaalotaa akka inni uummataan bira ga'uun goona. Magaalaa aanaalee irra jiran irratti immoo bakka uummanni heddummataa odeeffannoon kun uummataan ga'uu qaba jennee yaadnu irratti maayikiraafoonii fayyadamnee konkolaataa fayyadamnee kan uummataan ga'uuf karoorfannee irra jira. Moor bakka uummanni sirriitti mobilaayiz akka ta'uu danda'u ergaan adda addaas uummata bira kan geenye ergaa wal fakkaatu giddu galeessarraa kan waraabame uummataan bira akka ga'uu fi atalisti guyyaa boorurraa kaanee hobii wal fakkaatuuf ergaa wal fakkaatu uummata bira akka ga'uu fi isa durii caalaa cimsinee kallattii kaayannee jirra jechaadha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Waan guyyaa boqonnaatiif isanii qopheessin tardhatanumaa naga keessanuu bula taboriitiin walitti dachaan naga jennee nage nage ansoraa laqeeti sagantaa afaan amaaraatti itti aana.